sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatootaa akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Kun sagantaa dhuma barichaati. Sagantaa dhuma barichaa jalatti kitaaba mul'ata Yohaannisiin isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Mul'ata Yohaannis boqonnaa kudha lama yeroo darbe yaada isaa amma ta'e caqasuuf yaallee turre. Arras meegaa yaada sana keessa deddeebinee isin yaadachiisuudhaan kutaa ittaanu walumaa wajjin itti fufnaa. Otuu gara sanatti hin darbiin walii wajjin kadhannaatii nu faana tura. Yaa gooftaa abboota keenyaa. gargaarsi kee fi araarri kee guddaa kan ta'e jaalalli kee dhuma kan hin qabne baay'ina araara kee irraa kan ka'e kunoo ammas deebinee fuula kee duratti argamuu dandeenyeerra ayyaana kee waan nuuf baay'ifteef galanni siifaa ta'u ammas immoo dhaggeeffatoonni keenyaa bakka garaagaraa faala garaagaraa keessa ta'aniitu nu dhaggeeffatu yaa gooftaa dubbiin kee kun kallattiidhaan gara onnee isaanii akka ga'u hubannaa kee isa gadi fagoo. Akka isaaniif laattu sammuu isaanii bante akka isaan hubachiiftu jaalala kee haa ta'u. Ana nama dadhabaa kanattis fayyadami. Dhaggeeffatoota keenyaafis hubannaa isaanii isaaniif guddisi. Maqaa yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatootaa mul'ata boqonnaa kudha lama yeroo eegallee turre waa'ee dubartittii akkasuma mucaa isheetii akkasuma jawwee sanaa. yaada seensaa tokko tokko isiniif laannee turre yaadolee sana keessaa arras yaadota muraasaa gadi fageenyaan ilaaluudhaaf yaalla. mul'ati boqonnaan kudha lama akkuma jalqaba isiniif caqasuudhaaf yaalee waa'ee dubartii tokkooti akkasuma waa'ee mucaasa isheen doofu jirtuuti waa'ee jawwee sanaati kan inni haasa'u kutaan kun waa'ee maaliiti kan inni haasa'u kan jedhu yoo tasgabbiidhaan wal hordofneef deebii asuma keessaa. kitaabicha ofuma isaatii deebii akka kennaa deemu shakkiin qabu. Mul'ata boqonnaa kudha lama keessatti Yohaannis kan inni caqasaa jiru utuu waa'ee dhuma lola isa guddaa sanaa hin caqasin lolli guddaan sun eessaa akka inni jalqabu irratti xiyyeeffachuudhaan eegala. Mul'ati boqonnaan kudha lama lakkoofsi kudha torba yaada xiqqoo nuuf laata. Wallaansoon yookiin lolli gaariif hamaa eessarraa eegale kan jedhuuf Yohaannis deebii kenneera. Mul'ata boqonnaa kudha lama lakkoofsa tokko kaasee haga ja'a yaada jiru keessatti lolli gaariif hamaa har'a nuti ilaallu kun kan jalqaba barootaatii kaasee jalqaba seenaatii kaasee haga har'aatti itti fufee jiru kun yoomi kan inni gale yoom xumurama kan jedhu yaada mul'ata Yohaannis boqonnaa kudha lama keessatti caqasamanidha yaadota bu'uuraati. Yohaannis wanta dinqisiisaa samii keessattiin argee. jedhaga mul'ata isaa kanaan mul'ata boqonnaa kudha lama yommuu dubbifnu wanti dinqisiisaa inni arge kun fakkii addaa bifa diraamaa of keessaa qabu kan irraanfatamuu hin dandeenyedha haala kamiinuu namni kan hin irraanfanne bifa diraamaatiin qindaa'ee kan dhiyaate qooddattoota kan qabu akka jawwichaatti xaba kan xabate akka dubartii sanaatti bakka kan bu'e akka mucaa ilmaa isheen deessu sanaatti bakka kan bu'e eenyudha. Wanti dinqisiisaan kun isa ga'a. Mee wanta dinqisiisaan Yohaannis jalqabatti arge kana tokko tokkoon caqasuuf yaalla. Wanti dinqisiisaan inni jalqabaa dubartii aduu uffatte tokkoon argee jedha. Aduu uffachuu ishee qofa miti jarra dhaabbattii jedha. Jarra dhaabbachuu ishee qofa miti urjoota kudha lamaan immoo gonfoo godhatteetu jirtiidha. Dubartiin kun haga yoonaatti dubartiin akkasii lafa irratti hin argamne. yoo waan qabatamaa yookaan dubartii masirrii kana fakkaattu arguu barbaade namni hamma yoonaatti dubartiin aduu uffata ishee godhattu ji'arra immoo dhaabbannaa ishee iddoo ejjennoo isheetii ji'a immoo godhattu urjoonni kudha lama gonfoo mataa isheetii ta'anii hin jiraattu hamma yoonaatti hin argine dubartii akkasii yohannis kana egaa kan isa dinqisiise waan lafarratti ta'e hin beekne garuu yaadaan mul'ataan waaqayyo isatti agarsiise waan qabatamaadhaan dubartiin kun. Ishee kana jedhee Yohaannis sa'aatii sanaaf tilmaamuu hin dandeenye garuu hiikaa dubbii isaatiitiin immoo hafuurri qulqulluun dubartiin sun eenyu akka taate kan inni itti agarsiise. Dubartiin kun egaa akkuma jalqaba isiniif caqasuuf yaale qaamaan nama bakka buutu qabdi lafa kanarraa. Fakkoommiidhaan ka'amte. Fakkiin dubartiin kun ittiin ibsamte namoota bara kakuumoofaaf akkasumas namoota bara Yohaannis jiraataa turaniif ifaadha. Dubartiin kun kana fakkaata akkasii akkas jedhee aduun maal akka isheen bakka buutu ji'i maal akka isheen bakka buutu urjoonni maal akka isaan bakka bu'an namoota bara sana jiraniif namoota Yohaannis duraaf namoota bara kakuumoofaa hundumaaf akka itti Yohaannis dubbatu kun akka bara keenyaa yaada bitaacha yookiin kan bita galoommii of keessaa qabu miti namoota bara sanaaf haasaansaa ifaadha jechuudha. Isaaniif haalli Yohaannis ittiin ibse kun akka keenyaarraa. dhokataa miti sababni isaa warra bara kakuumoofaaf yoo ta'e waaqayyo saba israa'eliin waldaa israa'eliin akka haadha manaa ofii isaatiitti isaan waamaa tureera sagalee jaalalaatiin saba israa'eliin saba kakuu sana akka haadha manaa ofii isaatiitti waamaa turuunsaa beekamaadha waan ta'eef. bara kakuu haaraas yoo ta'e haasaan kun ifaa ture namoota bara bartootaa keessa jiraachaa turan bara yohannis keessa jiraachaa ture keessa jiraataniif. haadha manaa jedhanii waamamaa turuun duuka buutota kiristoos ifaadha fakkeenyaaf mee bara kakuu moofaa keessaa isaayas boqonnaa 54 lakkoofsa 5 irratti inni si uume akka abbaa manaa siifin ta'a maqaansaas waaqayyo gooftaa maccaati jedhee saba israa'eliif yommuu inni kakuu addaa seenuudha kan nuti argaa jirru maal jedheera inni si uume abbaa manaa siifin ta'a. Inni immoo waaqayyo gooftaa maccaati jedha Isaayas boqonnaan shantamii afur lakkoofsi shan. Eenyuuf jedha eenyuuf jedha kana Isaayas raajiidhaan kan inni saba sanatti dubbatu waaqayyo akka abbaa manaatti siif hin ta'a ittiin jedhe saba sanaan. Yerooma sanayyuu beekamaadha jechuudha sabni qulqullaa'aan sabni adda ba'ee fo'ame tokko waaqayyoof akka haadha manaa kakuutti akka haadha manaa seeraatti akka dubartii ejjituu hin taane tokkotti kan inni ilaalamu. Waaqayyo immoo akka abbaa manaatti kakuu saba sanaaf galee waan saba sanaaf dhiyeessuun isarra jiru waan saba sanaaf gochuun isarra jiru gochuudhaaf akka inni waadaa seenaa ture beekamaadha. Warra bara kakuu moofaafis qofa otoo hin taane warra waldaa ergamootaa hundeesseef yookiis immoo namoota bara kakuu haaraa jiraataa turaniifis yaadi kun dhugaadha beekamaadhas akki yohannisitti dubartii akkasii kana jedhee dubbatu waldaan kiristaanaa dubartiitti akka isheen fakkeeffamtu. warrumti bara bartootaayyuu caqasaa turaniiru. Galaatiyaa boqonnaa afur lakkoofsa 26 irratti aggaariin dubartii lafa onaa keessaa sana waldaa lafa onaatti hundeeffamte yookaan waldaa gaara siinaa bakka buusuudhaan saaraa immoo yerusaalem ishee waaqa keessaa akka dubartittii ishee birmaduutti bakka buusee jira. Paawulos jecha kana yommuu dubbatu saaraan haadha manaa ishee lafa onaa keessatti yookiin biyya gabrummaatti yommuu taatu. Yerusaalem immoo fakkoommi haadha manaa ishee birmadummaa sanaati. Kanaaf Yerusaalem haadha keenyaa jedhetu dubbata Paawulos. Lafa onaa keessatti waldaan hundoofte fakkoommi biyya gabrummaa fi waldaa lafa gabrummaa keessa turte yommuu taatu, Saaraan immoo fakkoommi haadha manaa birmaduu ishee samii keessaa ishee bilisummaa guutuu guutuutti kennameefiiti jedhetu dubbata. Haa ta'u malee lamaan isaaniiyyuu waldaa bakka bu'anii dhiyaataniiru. Akka amma Isaayyaas shantamii afur keessatti caqasuuf yaalles egaa Waaqayyo waldaa Israa'eliin haadha manaa ofii isaatii godhe akka inni waamaa ture shakkii hin qabnu. Kanaafidha kan mul'ata boqonnaa kudha lama irratti kan ibsame kun wanti Phaawulos dubbatus ta'e wanti Isaayyaas dubbatus ta'e wanti Yohaannis dubbatus namoota bara sanaatiif haasaansaa haaraa miti jennee kan nuti dubbannu. Mul'ata boqonnaa kudha lama tokko irratti dubartiin mul'atte kun aduu uffattee ji'arra dhaabbattee akkasumas gonfoo urjootaa ofirratti godhattee kan argamte ibsa kana of keessaa qabdi. Karaa biraadhaan immoo Solomoonis Waa'ee dubartittii ishee jaallatamtu sanaa yommuu dubbatu waa'ee jaalallee isaatii utuu hin taane waa'ee waldaa kiristaanaa bakka buuseetti haasaa dargaggeessaaf dargaggeettii gidduutti godhamu fakkeessuudhaan waa'ee waldaa kiristaanaa haasa'aa tureera. Fakkeenyaaf wedduu weddutaa boqonnaa ja'a lakkoofsa kudhan irratti akkas kan jedhu argina. Isheen akka biiftuu ganama ol baatu akka ji'aas ni miidhagdi akka aduu iftuutis loltoota faajjii baatan caalaa. nama sodaachifti jedhee dubbata solomoon isheen akka aduu iftuuti akka ji'aasii akka loltoota faajjii baatan caalaas kan nama sodaachiftuudha jedha waa'een aduu uffachuu fi ji'atti fakkeeffamuu kun solomoon iyyuu yaada bu'uuraa tokko tuqaa xiqqoo isheetiin nuuf caqasee darbeera wanti dubartiin kun uffattee fi waan isheen fakkaattu namoota bara solomoon jiraataniif iyyuu ifaadhaa jechuudha gara kan biraa. Isaayyaas boqonnaa ja'a lakkoofsa kudhan irratti inni uffata tolaa dirriba qajeelummaas anatti uffiseera oo jechuudhaan yaada waa'ee uffata dubartittii wajjin wal qabatu kana Isaayyaas ammas irra deebi'ee ibsa. Uffanni aduu dirribni tolaa uffata aduu sanatti akka fakkeeffamu uffata ifaa uffata qajeelinaa dirriba tolaa natti uffiseera kan inni jedhu kun uffata dubartii kanaa wajjin kan inni wal qabatu. Ifi ulfina dubartittii kan inni irraa dhufe humna wangeelaarraa ta'uunsaa wal naman gaafachiisu. Sababni isaa gara warra Qoronxoosaa lammaffaatti kan inni barreesse boqonnaa afur lakkoofsa ja'arratti Paawulos akka caqasutti Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifa itti baasuudhaan. Garaa keenya keessatti nuuf ibsee jedhe dubbata irra deebi'a heertuu kana ifni eessaa dhufa kan jedhuu fi Paawulos ergaa warra Qorontoos lamaffaa boqonnaa afur lakkoofsa jaarratti yaada bu'uuraa tokko nuuf kaa'ee jira. Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse jedha. Beekumni sun. ifa ulfina kiristoos irraa dhufuudha jedha paawulos dabalataanis ifni kiristoos keessaa akka dhufu mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa kudha jaarratti iyyuu ibsamee jira heertuu kana yeroo boqonnaa keessanii akka dubbistaniif isiniin afeera jiini isheen irra dhaabattu ifa kitaaba kakuu moofaa kan bakka bu'u yommuu ta'u bakka bu'umsa mataasaa danda'e qaba jiini. Urjoonni isheen gonfoo godhatte immoo ifa barsiisa waldaa bartootaa isa bu'uura ergamoota kudha lamaanii irratti hundaa'edha. Sababni isaa urjoota kudha lamaa gonfoo godhatteetti jedha waan ta'eef urjoonni isheen gonfoo godhatte kun immoo ifa barsiisa waldaa bartootaa isa bu'uura ergamoota kudha lamaa irratti hundaa'e kan agarsiisu yoo ta'u akkasumas gonfoon urjoota kudha lamaa karaa kan biraadhaan immoo kan hin agarsiisu bu'uura waldaa kakuu moofaa Kan ijoollee Yaa'iqoob yookiin ijoollee Israa'el kudha lamaaniin eegalee kan agarsiisudha. Kanaaf waldaan kun waldittiin ishee kam taati kan jedhuufi bu'uura waldaa ergamootaa fi akkasuma waldaa kakuu moofaa kan hundee godhatte irra dhaabbatte waldaadha jechuudha dubartiin as keessatti ibsamte kun. Kun immoo kan hin agarsiisu walitti fufiinsa waldaa waaqayyoo kan bara kakuu moofaa kaasee. bara fuula duraattis jiraataa fi jiraachuu itti fufe kan agarsiisu yommuu ta'u mul'ata boqonnaa kudha lama lakkoofsa kudha torba akkasumas mul'ata boqonnaa kudha sagal lakkoofsa torbaa aga saddeetii akkasuma immoo mul'ata boqonnaa digdamii lama lakkoofsa kudha torba irratti kan caqafame misirroo gooftichaa isheen jedhamte kun ifa ulfina kiristoos isheen qabdu waldaa waaqayyoo akka taate wal naman gaafachiisu kabajamtoota dhaggeeffatootaa. Heertulee isiniif caqasaa jirru kana yoo haalaan hordoftan dhoksaa barootaa hubachuu dandeessu jedheen amana. Dubartiin ulfa turte kun eenyu kan jedhu yaada bu'uuraa gabaabaa ta'e isiniif tuun caqasin hin darbu. Dubartiin kun dubartii ulfaa kan ciniinsuu da'umsaatiin dhiphattu turte. Iyyaa turtee qormaata ciniinsuu keessaa isheerra ga'een yeroo da'uuf jettu sanaa jedhetu dubbata Yohaannis. Mul'ata boqonnaa kudha lama irratti. Dubartiin kun dubartii kamiiti? Eenyudha isheen? Gooftaan yesus yeroo biyya lafaarra jiraachaa ture waldaa bartootaatti yommuu dubbachaa ture ciniinsuu dubartiitiin isaanitti fakkeessee ibsa addaa tokko isaaniif kennee ture. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa kudha ja'a lakkoofsa 21 haga 22 irratti yeroon xiqqoo booda nan argattan yeroo xiqqoo booda immoo deebi'ee isin nan argaa garuu gara abbaa koo immoo nan deemaa isaaniin jedhee ture. Yeroo xiqqoo booda nan argattan na dhabdu yeroo murtaa'e booda immoo isin nan argaa sana booda immoo an gara abbaa koo nan deemaa. Yommus isin akkuma dubartiin yeroo deessu ciniinsifattu erga deessee garuu rakkina ishee akkuma irraanfattu akkasuma ciniinsuun isin qabachuuf jira isaaniin jedhee haasa'e gooftaan yesus Haasaan inni dubbate kun dubbii haalaatiin waan isaanitti himeef ifa isaaniif hin turre. Dubbichi garuu du'a isaa booda ciniinsuun waldaa bartootaa irra ga'uu fi kan isaan dhiphisuuf jiru kan agarsiisu ture malee waa'ee dubartii deessuu kan haasa'u miti. Waldaan bartootaa rakkina guguddaa keessa darbuun akka ishee irra jiru erga gooftaan yesus gara samiitti ol ba'e maaltu ishee mudachuuf akka jiru gaafa inni fannootti ol ba'u irraa kaasee ciniinsuu waldaa bartootaa qabatu isaaniif ibsaa ture. Maal jechuudha hin ciniinsifattu jechuunsaa gaafa yesus fannootti ol ba'e irraa kaasee dhugumayyuu. Inni nuyi abdachaa turre furii Israa'el jennee kan nu eegaa turre akkas ta'e jedhanii namoonni ciniinsuu eegalaniiru. Fakkeenyaaf qala'oophaafaa kan jedhaman karaa Imaa'us irratti gaafa gooftaa yesus du'aa ka'ee isaanitti mul'ate. Furii Israa'el jennee kan eegne kunoo akkas ta'e isa fannisanii isa awwaalanii jedhanii utuu isaan yaaddoo qabaniif dhiphina qaban haasa'aa deemanii yesus isaanitti mul'ate. Wanta yesus isaanitti torban dura yookiin guyyaa murtoofte dura isaanitti dubbate sun amma kunoo utuu yeroo baay'een hin ga'iin isaaniif gale. Kana malees waldaan Israa'el akka dubartii ciniinsuun qabatteetti ibsamaa turuun ishee beekamaadha. Fakkeenyaaf Isaayaas boqonnaa jaatamii ja'a lakkoofsa torbaa hanga sagaliitti akkuma kana Ermiyaas boqonnaa afur lakkoofsa soddomii tokkoo fi Mikiyaas boqonnaa afur lakkoofsa kudhan irratti dubartii ulfaa ciniinsuu qabatetti fakkeessanii raajonni waldaa Israa'eliin utuu ibsaniitu argina. Keessattuu akkaataan itti Yohaannis mul'ata boqonnaa kudha lama irratti ishee mul'atte sana dubartittii kana ittiin ibsee fi calaqqeen ifa Isaayas boqonnaa 26 lakkoofsa 17-18 irra jiru wajjin ibsame kan wal fakkaatudha. Isaayas boqonnaa 26 dubbiseen yaada har'a walii wajjin qabnu gara walitti qabuutti fida. Isaayas boqonnaa 26 lakkoofsi 17 haga 18 akkas jedha. Yaa Waaqayyoo! Akkuma dubartiin ulfaa yommuu da'uuf jettu iyyitu nuunis si duratti akkasuma taane akkuma dubartii akka waan ulfoofneetti hin ciniinsifanne garuu homaan deenye wanta biyya gargaaru waan hojjenne hin qabnu biyya lafaarrattis nama hin daballeedha. Maanni Isaayas dubbachaa jiru kun miixuu kamiiti? Miixuu waldaa kiristaanaati. Jijjiirama bara isaa keessa tureef waldaa kiristaanaa irratti mul'achuun isarra. ture waan dhabeef miixuu ofiisaatii miixuu waldaa isaatii miixuu saba israa'el miixuu waldaa israa'eliin dubbachaa jira yaada asirratti ibsamee jiru kun waldaa bara kakuumoofaatti kan ibsameedha agarsiisa waldaa bara kakuumoofaatti ciniinsuu waldaa bara kakuumoofaatti. marree yohannis dubartittiin mul'ata boqonnaa kudha lama keessa jirtu kun ciniinsifachuudhaaf dhiphachaa turteedha. Abdiin isaanitti himamee ture ijoollee Israa'eliif masiin yookaan furreen Israa'el dhufee akka dhalatu kan jedhu abdiin bara dheeraa dura isaanitti himamee ture. Abdii sana hin argin turan masiin dhufee hin dhalatin ture ciniinsuudhaan itti fufanii turan waldaan lafa onaas garuu homaan deenye. Ilmi kan inni dhalate yookaan namni raajiidhaan dubbatame sun kan inni dhalate bara waldaa ergamootaatidha yookaan bara waldaa kakuu haaraatidha akkuma mul'ata boqonnaa kudha lama lakkoofsa afur irratti arginu immoo akkuma dubartittiin ilma da'uuf kaateen jawween ishee dura dhaabate jedha jawween dura dhaabate jechuun seexanni karoora fayyinaa gufachiisuuf qophaa'uu isaati kan inni mul'isu akkuma seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa kudha shan irratti ibsamee turetti. Seexanni sanyii dubartittii irratti miidhaa geessisuuf qophaa'ee ture. Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 18 irrattis akkuma argine waldaan Israa'el ciniinsifachaa turte malee hin deenyee kan jedhu yaadi nuuf caqasamee jira. Ciniinsuun da'umsichaa kan fiixaan ba'e dhalachuu yesus irratti qofaa ture. Kanaani waldaan bartootaa ciniinsuu isa jalqabaatti seente erga gooftaan yesus gara biyya lafaa kanarraa. gara samiitti yookiin du'ee awwaalamuudhaan awwaalasaa booddee immoo gara samiitti ol ba'e ari'annaan waldaa amantootaarra ga'e ciniinsuu dubartittii kan agarsiisudha. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa har'aaf kan isiniif qabannee dhiyaanne kutaan mul'ata Yohaannis boqonnaa kudha lamaa kana fakkaata. Ammas yaada kana gara xumuraatti hin finne sababa yeroo keenyaaf kanarraaf jenne asirratti kan goolamnu yoo ta'u torban lamaanarraa immoo jawwee guddicha isa diimaa biluu kan jedhu sana mata duree sana qabannee isiniif dhiyaanna ammasitti nagaannuuf tura.
Arbushin gidduudhaan mul'atu waan ijaan eegattee fakkaate garuu maa tokko kan hin qabne mbala du'aadhaan haguugamte isheen saba yihuudha taate hormoota gidduu kan kaa'amte bifa waaqessuun deddeebite ija dhabuudhaan abaaramte siikoyyoo yaa yerusaalemi akeekkachiisa baay'ee gante. ilma waaqayyoo sinsi mannee raajota moolagaan rukuttee irra daddarbaan itti caalaa yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badii isaan ariifataa madaalliin cubbuu gaafa guutuu har'as bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ataa ifa yeroo saatii kan simu hubatan nama meeqalaata. waliin galuu jechuun abboota isaanii taruun atolmaa yoseef ijeelanii waan eddan baafanneef dhoksaasaa gooftaa warra akkanaatiif gaddee har'a yoo hime maalloo laasaa si wayyoo yaa yerusaalemii akeekkachiisa baay'ee gantee ilma waaqayyoo sinsimannee raajota moola gaarroo guuttee. irra daddarbaan itti caalaa yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badii isaan ariifataa madaalliin cubbuu gaafa guutuu har'as bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ataa ifa yeroo saatii kan simu hubatan nama meeqalaata. Laaluunis caalatti nama dogoggorsaa ifa argateen kan hin hojjenneef ifni dabalee taalaatamu dhugaa baruuf kan of ilaalle dukkana keessatti gaatamu si wayyoo yaa yerusaalemii akeekkachiisa baay'ee gantee ilma waaqayyoo sinsimannee raajota moola gaarroo guuttee. irra daddarbaan itti caalaa yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badii isaan ariifataa madaalliin cubbuu gaafa guutuu har'as bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ataa ifa yeroo saatii kan simu hubatan nama meeqa laata. Bulchaa samiin nu afeeruuf iddoo kallaan nu meeqalataa sababii dhiyeessuun kan galuu yoo nuti bakkaatti nu fayyoo cubbuu xinnoon nama dhoowwata ol galuu mootummaa waaqayyoo si wayyoo yaa yerusaalemii akeekkachiisa baay'ee gantee ilma waaqayyoo sinsiimannee raajota moola gaarruu gottee. Irra daddarwaan itti caalaa yeroo cubbuun ija godhatu guyyaan badii isaan ariifata madaalliin cubbuu gaafa gootu har'as bakkeetti hin baane malee ergaa yeroo ganu baay'ata ifa yeroo saatii kan simu hubataan nama meeqalaata.
sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra gorsa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna nuuf bilbiluu kan barbaaddan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 11 551 11 99 duwwaa 11 551 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 finfinnee.